sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. iradiyo hejuru ry'amerika isamirana i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutumbira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu iradiyo y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu muri aka kanya muri kumwe na federica nkundikije mu buseruko bwa kongo ingwano ikaze hagati ingabo za kongo fardc n'abarwanyi ba m23 yatumye abanyagihugu bo muri grupema ya matanda hafi ya masisi bahunga
deja kwa isantere ya mushaki bamaze kuyifata abarebera ba M23 uzi kuri muhanda wa Masisi e, niwo muhanda ubu ngubu abantu bakoreshaga kuyunguza n'ibiryo muri Goma kuko umuhanda wari ucurufunzwe none nabo barawufashe intambara ikorekera ikaruba rikorekera urushoga rikorekera irubaya
uyu ni madame angelique nyira safari arongoye ishyirahamwe ry'abafasomi b'abashoramari bakora mu mabuye agaciro muri teritware ya masisi umwaka uraheze umunsi ku wundi uburusiya butanguye ibitero muri ukraine perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yatangaje ko yagenye umushingantahe yitwa ajayi banga mu kibanza c'umukuru w'ibanki y'isi yose hasigaye iminsi ibiri gusa ngo isiganwa ry'amakinga mu rwanda tour du rwanda risozerwe uyu munsi umubirigi william junior leserf niwe ari ku isonga agifise umupira umuhondo aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya amakuru avugwa hirya hino ku isi umwaka urarangiye umunsi ku wundi uburusiya butangwa ibitero muri ukraine ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diana ninazwe mu itangazo yacishije ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ko igihugu ciwe vyanke bikunde kizotahukana intsinzi mu ntambara kirimwo n'uburusiya yagize ati twaracumukuye ariko ntitwateshwa ngo dute uno mwaka tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo dutahukane intsinzi ukraine yarabaye intangarugero ku isi ukraine yatumye isi ifatana mu nda abategetsi b'umurwi g7 uhurikiyemwo ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi barahava bahura uno munsi bifashishije ubuhinga bwa none kugira ngo batangaze ibihano bishasha bafatiye uburusiya n'abashigikiye ico gihugu ibiro vya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika white house vyatangaje ko mu bihano amerika itegekanya gufata ku giti cayo birimwo ibiza kuba vyega abantu amajana abiri abo bakaba barimwo abantu ku gatwe kabo n'amashirahamwe yo mu burusiya no mu bindi bihugu vyo ku mugabane wa buraya na aziya hambavu y'ivyo bihano perezidansi ya amerika yatangaje kandi ko igiye gufashisha ukraine izindi miliyaridi zibiri z'amadolari ya amerika hagati aho ubushinwa uno munsi bwasavye ko haba ibiganiro vy'amahoro hagati y'uburusiya na ukraine bwumvikanisha ko intambara ibwirizwa guhagarara bidatevye mu ngingo cumi na zibiri ubushinwa bwasohoye kuri ino sabukuru y'umwaka umwe w'intambara y'uburusiya na ukraine ico gihugu casavye kandi amakungu ko yohagarika bidatevye ibihano yafatiye uburusiya aha mukamenya ko kuva uburusiya butangura kugaba ibitero muri ukraine ubushinwa butigeze bududurira kongo bwerekane aho buhagaze ntibwigeze kandi bunebagura na gato ingendo y'uburusiya yo gutera ukraine intambara y'uburusiya na ukraine kwije umwaka uno munsi mu gihe uburusiya bumaze kwigarurira hafi igice ca gatanu ca ukraine
Uh, tukivuga kandi kuri Ukraine inama nshingamateka y'ico gihugu yafatiye ibihano amashirahamwe uh, y'Uburusiya ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamerinde ku badepite magana ane na mirongo itanu magana atatu na makumyabiri na batanu batoye bemeza ibihano bishya bizamara imyaka mirongo itanu mbere y'itora minisitiri w'ubukungu umutegarugori Julius Viridenko yababwiye ko bizashegesha banki amagana n'ibigo by'imari ibihumbi n'ibihumbi mu burusiya birimo banki nkuru banki z'ubucuruzi zose ibigega by'ishoramari n'ibigo by'ubwishingizi muri make ibigo by'imari byo mu burusiya byose ntibishobora guhanahana umutungo n'ibyo muri ukraine bibujijwe gushorayo imari no kuhagira icyicaro n'ibyo muri Ukraine nabyo ntibyemerewe gukorana n'ibyo mu Burusiya no gushorayo imari si ubwa mbere Ukraine ifatiye ibihano Uburusiya kuva buyiteye yigeze kubishyira ku bategetsi n'abanyemari bo mu Burusiya yashinze kandi itegeko ribuza Abarusiya n'abantu bose bafitanye isano n'Uburusiya gutunga ubutaka muri Ukraine
muri afurika y'epfo esikomu ni ikigo cya leta gishinzwe umuyagankuba cyirukanye umuyobozi mukuru wacu ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu toma kamerinde mu itangazo yashyize ahagaragara esikomu ivuga ko yashinze umuyobozi w'ishami ryayo ry'imari kariba kasima guhita atangira uyu munsi kuyobora sosiyete kugera igihe izafatira ibindi byemezo kasimu asimbuye andre de rute uzize ko yatangaje mu bitangazamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru ko ishyaka anc riri ku butegetsi muri afurika y'epfo ryamunzwe na ruswa mu magambo ye derute yavuze ko muri escom harimo ruswa ishamikiye kuri anc bigatuma guverinoma itagira ubushake bwo kuyica no gushaka umuti w'ikibazo cy'amashanyarazi cyabaye ndanze muri afurika y'epfo yemeza ko escom ihomba buri kwezi akayabo k'amadolari miliyoni mirongo itanu kubera ruswa ariko ntatanga ibimenyetso umunyamabanga mukuru wa anc fikile mbalula yateye utwatsi ibirego bya derute avuga ahubwo ko ari we wananiwe akazi bituma amashanyarazi abura mu gihugu escom ifite imyenda y'amaranda amafaranga ya afurika y'epfo miliyari magana ane na makumyabiri n'eshatu ni ukuvuga nk'amadolari y'abanyamerika miliyari makumyabiri n'eshatu na miliyoni magana abiri na mirongo ine ejo bundi kuwa gatatu minisitiri w'imari wa afurika y'epfo enoke godongwana yatangaje ko leta yagennye mu ngengo y'imari yayo yo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kwishyurira escom byibura kimwe cya kabiri cy'iyo myenda yayo
urakoze toma uyu munsi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yatangaje ko yagenye umushinga yitwa ajaye banga mu kibanza cy'umukuru w'ibanki isi yose ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu toma kamirinde ajayi banga ni umunyamerika ukomoka mu buhinde mu itangazo yashyize ahagaragara perezida biden avuga ko amaze imyaka irenga mirongo itatu ayobora ibigo byatanze imirimo bishora n'imari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere muri iki gihe ajayi banga ni umuyobozi wungirije w'ikigo cy'ishoramari cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyitwa general atlantic mu bindi byinshi yakoze harimo ko yigeze kuba umuyobozi mukuru na perezida wa mastercard sosiyete nayo yo muri leta zunze ubumwe za amerika ya kabiri ku isi yose mu birebana no gukoresha amakarita y'amafaranga inama y'ubuyobozi ya banki y'isi yose niramuka yemeje ajayi banga azasimbura uwo perezida trump yari yarashyizeho witwa david malpas watangaje ko azasezera ku mirimo ye mu kwezi kwa gatandatu gutaha nyamara manda ye y'imyaka itanu yagombaga kuzarangira mu kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu nama ba minisitiri b'imari b'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi G20 barimo mu buhinde bamwe muri bo bahise bashyigikira ajayi banga twavuga nk'ubufaransa n'uw'ubudage ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu bwongereza kivuga ko ari ikimenyetso gikomeye cy'uko kandidatire ya banga ishobora kuzatambuka nta nkomyi na gato
Uh, turashimiye bagenzi bacu badushikije ayo makuru muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muje no kuri wewe we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mukurikire aya makuru yose mu kanya turaja amakuru avugwa mu karere ka afurika ibiyaga binini mu buseruko bwa kongo ingwano yadutse mu gitondo ca kare co kuri uyu munsi wa gatanu muri grupema ya matanda hagati ingabo za fardc n'abarwanyi ba m23 yatumye abanyagihugu benshi bahunga ingo zabo umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukurana bakomera yakurikiranye iyi nkuru
aka gace ka mushaki kazwi kuba gakungahaye mu bworozi n'ubuhinzi kurusha utundi duce two muri teritwari ya masisi mushaki iri muri gurupe ya mufuni matanda muri sheferi ya bahunde mu teritwari ya masisi ni mu birometero mirongo ine uvuye mu mujyi wa goma abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu bafashe ahagana saa kumi n'imwe za mu gitondo mu mirwano ikomeye yari imaze iminsi ibiri habera ahangaha FARDC yari imaze hafi ibyumweru bibiri ihanganye n'ibitero byayo makumyabiri na gatatu ariko igerageza kubisubizayo nubwo kuri uyu munsi bitabashije kubahira ifatwa rya mushaki ryemejwe na liyetena koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi w'ingabo za kongo FARDC mu ntara ya kivu ya ruguru mu butumwa bwanditse yahaye itangazamakuru ryo mu ntara ya kivu ya ruguru ahagana mu gicamunsi cya none dore ko yari yirinze kugira icyo atangaza uyu yahamagariye abaturage gukomeza kugirira icyizere ingabo z'igihugu mu ntambara zihanganyemo nayo makumyabiri na gatatu yongeyeho ko FARDC iticaye ahubwo ko ifite umugambi wo guhashya imitwe yose yitwaje intwaro binyuranije n'amategeko ibyifatwa ry'agace ka mushaki byemejwe kandi n'uyu muturage twavuganye ari mu buhungiro ahitwa karuba agace karimo birometero umunani uvuye mushaki aho imirwano irimo kubera ubu nyakuri muri mushaki kuri ubu emuvendura twavuga ko ari nko mu duce mu nkengero z'iyo santere kuko mu santere ho deja nta nta bantu barimo uyemeza ko abaturage benshi bahungiye mu duce dutandukanye two muri gurupema ya matanda hari mu gitondo ubwo twumvishe urusaku rw'imbunda ziremereye n'amasasu mato tubonye rero abantu bari kwiruka bari gu- bari kunyura ngo bari kugenda bi- bidutera ubwoba bitewe n'urusaku rw'izo mbunda natwe tuba tuvuye mu santere ya karobo gatoya tujya mu misozi iteganye na karoba harimo za muremure za rwobe niho abaturage bari bari bagiye guhungira mu mu masaha yashi- yashize Ifatwa rya Mushaki ryahungabanije abatari bake mu basanzwe bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi mu teritwari ya Masisi. Madame Angelique Nyirasafari akora ishyirahamwe ry'abagore b'abashoramari bakora mu mabuye y'agaciro mu teritwari ya Masisi. Ahangayikishijwe no kubona ayo makumyabiri na gatatu ifata Mushaki mu gihe hari umubare mwinshi w'ingabo za Kongo FARDC.
umutekano umeze nabi intambara imeze nabi eh, deja wa isantere ya mushaki bamaze kuyifata abarebera ba M23 uzi kuri muhanda wa masisi eh, niwo muhanda ubu ngubu abantu twakoreshaga kuyunguza n'ibiryo muri goma kuko umuhanda wari ucurufunzwe none nabo barawufashe intambara ikwerekera ikwerekera ikaruba ikwerekera urushoga ikwerekera irubaya eh, kuva abantu bahunga mu nkambi ya burengo naho nta assistance bafashwe nabi cyane abantu baragumya guhunga kugeza ryari Uyu hari ubutumwa kandi yagenewe ubutegetsi n'igisirikare.
ku buyobozi mbere yo kubasaba ikintu icyo ari cyo cyose eh, kwanza ndamaza nababwira yuko ibyo badukoreye tutabyishimiye dufite abayobozi bona journalista benshi tutatoye abantu batoye n'imbunda hejuru muri 2018 naho abantu batoye amatora nabi cyane ubuke bwinshi bwarimo intambara n'uyu munsi naho intambara irahari ariko seni muri goma ngwije ku- kubarura abaturage ibi byose ni uburyo bwo kumenya kutubesha ngo demokarasi demokarasi yo kutubesha kandi bari gukora inyungu zabo batagukorera abaturage abategetsi bacu u rwanda bakundanye iyi ntambara turimo niyo bari kudushoramo kubera ubutegetsi bubi icyo bitwa bita mu gifaransa muveze guverinanse bihangane kabisa n'ubwo bose bari kuduturahisa mibakuru ko bashoboye baduhe amahoro Ubu muhanda uva Gomuja Masisi ntabwo urimo gukoreshwa kimwe n'umuhanda uva Mushaka ujya Rubaya, agace kazwiho kuba gafite amabuye y'agaciro kurusha ahandi hose mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibi bikaba byateye ubwoba abatuye mu mujyi wa Goma. Habimana Eric ni umusore ukora ubucuruzi butandukanye buva Goma bwerekeza Masisi.
ubwoba dufite cyane cyane ni uko umutekano ugiye kuba mukeya cyane cyane mu mayira nzira narindi masisi haturukaga ibiryo byinshi n'umutekano uraba mu- mukeya iriya ntabwo turongera kubona ibiryo hano muri goma ampulisi kubona bari bafashe akarere ka mushaki eh, dufite ubwoba ko ba- birindura baga- bakaza za sake bakabona kuzana hano goma Ngo ubuyobozi tura- icyo twabusaba ni ukugira ngo frdc ikomeze imbaraga zayo irebe ko yahasha umwanzi bamuventura bamusubiza inyuma Amakuru dukura mu mujyi muto wa Sake wegeranye na Mushaki yemeza ko aho ibikorwa bikomeje nk'ibisanzwe ariko abatuye hafi ya Karuba bo barimo guhunga berekeza Ngungu. Uretse kuba umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru yagize icyo yemeza binyujije mu butumwa bugufi yasubizaga abanyamakuru, nta muyobozi ku rwego rw'intara wagize icyo abivugaho. Ubwo twagerageje kuvugana nawe mu makumyabiri na gatatu ntibyadukundiye. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
urakoze jimi tukivuga kandi kuri kongo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hatekanijwe amatora ku rwego rw'igihugu yamara ikibazo cy'umutekano muke n'ingwano bihanze intara ya kivu ya ruguru birateye umutima uhagaze abanyagihugu bahatuye n'ivyo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ariya sankadarius atugezako komisiyo y'amatora ikomeje kwandika abaturage ce tumwe tw'intara ya kivu ya ruguru ariko abiyandikisha baravuga ko ikomeje guhura n'ibibazo bitandukanye harimo ubunebwe ubwoko bw'amakarita ari gutangwa n'ikibazo gikomeye cy'impunzi zidafite icyizere ko ziri bugere mu matora y'uyu mwaka uku kwiyandikisha kuri bumare iminsi mirongo itatu gusa johnson ishara uyobora umuryango utagengwa na leta rgd leadership pour la bonne gouvernance et le développement y'uwahoze ari minisitiri w'intebe matata ponyo avuga ko kwandika abaturage muri iki gihe ari ibintu guverinoma ishaka kwitwaza kugira ngo hataba amatora mu duce tumwe tw'intara nk'uko byabaye mu matora y'ibihumbi bibiri cumi n'umunani Uh, seni ayo yenyewe yaani wapinzani hawako tena, na japo gisi constitution yetu inasema kunapaswa kuwa wazi.
abari muri komisiyo y'amatora bose bashyigikira perezida Tshisekedi bitandukanye n'uko amategeko abisaba ubundi hagomba kubamo sosiyete sivile n'abandi b'amashyirahamwe atamushyigikira ariko muri iyi minsi nta n'umwe muri iyo komisiyo ashobora kugira undi inama ibyo bikaba bituma yuko dushidikanya Seni ya leo haina tena ile wapinzani e pourtant i- wale wapinzani ndio wanasukumaka wenzao ili waheshimu uh, siku kwa siku mambo ambao wanapaswa fanya amashyirahamwe ashyigikira perezida wa repubulika yo afite icyizere kinini asanga kwiyandikisha ari uburyo bwo kuvana umwijima mu bibazo bitandukanye by'amatora abanyekongo bari bafite stefani mashukano ayobora inc union pour la nation congolaise ya bwana vital kamere uchaguzi utafanyika kwa hii mwaka. Yule ambaye anawaza amatora ari bukorwe kuri uyu mwaka abakomeza gushidikanya ntibarindire bazibonera n'amaso kwamba anarisiki kuwa sirkwi kwa sababu uchaguzi utafanyika tu.
abakomoka mu duce twa rucuro masisi no hirya no hino mu ntara za kivu ya ruguru na ituri bumva kuvuga ko ikibazo cy'amatora muri iki gihe bitihutirwa kuko hari ibindi bikenewe ndumva yuko aroruma ntabwo ari igihe nta mwanya tubifitiye wo kubitekereza tugomba gutekereza ku mahoro y'igihugu cyacu ku mahoro y'amavilaje yacu abantu bari isake barahunze abantu bari karungu barahunze abantu bari minova barahunze abantu bari goma bari mu nkambi kanyarukinya n'imugunga nta bari kunyagirwa nta biryo bafite bari gupfa na korera iyo aroruma niyi ese urarora nde kugira ngo tugere kuki ndumva icambere tugomba gukunda daboro peple yacu tugomba gukunda abaturage bacu Eh, perezida kisekedi nkunda ukuntu yavuze abaturage daboro none abaturage daboro ntiyaroruma umuturage daboro ni ukubi we n'umutekano yaje mu murima we akagaruka yaje mu soko akagaruka akarya akam- akanezerwa abana bakiga luca lutte pour le changement imwe mu mashyirahamwe arwanira impinduka irasaba ku bwayo ko bitewe n'uko guverinoma ya perezida Tshisekedi itabashije gukemura ikibazo cy'umutekano hakenewe izindi ngamba espoir ngarukiye ni umuvugizi wayo Na uchaguzi hii mwaka haiko uh, haiko zawadi ambayo rais ataweza kupatia wakongomani.
amatora ntabwo ari impano perezida atanga ku banyekongo ni uburenganzira ntibabona ko bidashoboka kuduha amatora uyu mwaka bashyireho guverinoma y'inzubacyuho iyoborwa n'uwundi uzakoresha ayo matora kandi amatora dushaka abe ay'ukuri mtu ambaye atao- wataweza kuorganize uchaguzi na hiyo uchaguzi ambao tuko nao besoin ni election yenyewe iko transparent.
komisiyo y'amatora seni yatangiye kwandika abaturage kuva ku wa kane cumi na gatandatu z'uku kwezi mu burasirazuba bw'igihugu nyamara ikibazo cy'impunzi kitarabona igisubizo n'imirwano ihoraho hagati y'ingabo za frdc n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu bimwe mu bitera urujijo no gushidikanya ku matora aganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri ali asanka darius ijwi rya amerika igoma
mu burundi uburovyi bukorerwa mu kiyaga ca tanganyika bugiye guhagarikwa mu kiringo c'amezi atatu mu ntumbero yo kuraba uko amafi n'indagara vyosubira kugwira mu ico kiyaga nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'ubworozi uburovyi iyo ngingo yo guhagarika uburovyi ihuriweko n'ibihugu bine bikora kuri tanganyika ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika thierrive ndayishimiye iyo ngingo yo guhagarika uburobyi ihuriweko n'ibihugu bine uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo tanzania na zambia umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburobyi mu kiyaga tanganyika mu burundi sirive tusanga yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu gushika ku ya cumi na gatanu ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu Tout ce qu'on veut, c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche.
ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga cy'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburobyi yamara abarobyi abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva akamaro kabyo iyi ngingo ntizogirira akamaro abarobyi gusa ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi C'est ça mon appel vibrant à tous les acteurs de la filière pêche au lac Tanganyika.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo abavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga ca Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba ubuzima bwacu bwe twe gusa bushobora guhagarara Nta ka- nta kandi kazi dufise dukora atari muri iki kiyaga tanganyika niho turondera ikayi y'abana niho dukora raso iwayo kugira ngo umuryango ubeho nakura kugera ubu nakuze mbona ataruzi gugarwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'imana nk'uko imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si ubwo ruzi tanganyika nibwo rudutunze twebwe uko tubona hamwe bugaye amezi atatu bazaba baducaye umukanda mu nda abana no guhera n'inzara ni duha kazi dukore hanyuma itanganyika bagugare Ku bijyanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho basaba ko bubanza kuganirizwa n'abajejwe igisata c'uburobyi bagashikiriza ibibazo byabo icyiyumviro tubona ni uko iyo ngingo yo kuva kugura mu kwezi kwa gatanu ni uko babona kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubisura bakadukoresha inama natwe tukabisura igabanya igihugu nitwe tugize leta ayo mato niyo yameneka ruba ari ku musozi mwarateguye ko murubasubiriza murubaha ayandi mato igihe basubiye mu mazi Mura- murarabe neza ntihave inzara mu gihugu iriyo neza abarobyi barazi iminsi y'imboga zivukirako zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kwindwi mu kumunani none urabona bugaye umunsi iminsi y'intuze y'imboga ese none ko dukoresha amato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashira iruhande ya tanganyika tuzoyashira hehe ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushirwa mu ngiro leta ifatanije n'ubuyobozi bw'uburobyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi atatu bataroba nabo babashe kubaho rero ku barobyi bangana n'ibihumbi mirongo ine na bitanu mirongo itatu none abarobyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo none twebwe natwe tuzotahira he muri ayo mezi atatu ko ariho hantu twari dusoroma muri uru ruzi rero nta mwimbu uriho rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarobyi ahubwo boduha amafaranga bagafasha urabona izindi fasanyo tanzaniya na ntuzeye baremeye yuko na zambiya bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha muri ayo mezi atatu natwe twasaba yuko mu gihe bagoye kugira batwugarire natwe nibaraba ikintu cotubesaho n'umuryango isi yiwe tugasokorwa ni uko twogera kugara ibimfasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo natwe tubone ico tuzofasha dutungisha wa muryango Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga ca Tanganyika mu rwego rwo kwitegura aratera akamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorerwe umuti gufunga ikiyaga ca tanganyika byari bisanzwe ari indwi imwe gusa nk'uko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo c'amezi atatu amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga ca tanganyika ashiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukorerwamwo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yemejwe mu nama ya cenda y'abashikiranganji b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe i Kigoma muri Tanzania Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
sentare muri komine kiwundo mu ntara ya kigoma uri muri tanzania yaciye urubanza abatanzania batandatu rwo gufungwa imyaka cumi n'itanu bagiriwe n'icaha co kwica abarundi babiri bo mu ikampi yanduta mu ndwi iheze inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu ijwi ry'amerika james joven ku itariki cumi na zitanu zo muri uku kwezi kwa kabiri turimwo abantu babiri bo mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania bariciwe inyuma y'inkambi bagirizwa gukubagura no gufata ku nguvu abakenyezi b'abatanzaniya aribo baturanyi babo aho barimira nyuma gato y'inkambi ya nduta muri icyo cyumweru umuyobozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya kigoma asp james manyama yari yabwiye abanyamakuru ko abatanzaniya bashika cumi na batanu bishe bihoreye abo barundi babagiriza gukubagura abakenyezi babo iyo bagiye kurima no gusenya inkwi mu isakwa ryakozwe n'igipolisi nyuma y'iryo sanganya abatanzaniya cumi muri aba cumi na batanu bagirizwa gukora ayo mabi barafashwe hama bajanwa kuri sentare ya komine kibondo kwishyura amakosa bagirizwa harimo kubyura imvururu no guhungabanya umutekano watumye abantu babiri bo mu nkambi ya nduta bapfa kuri uyu wa gatanu urukiko muri komine kibondo rwakatiye igifungo cy'imyaka cumi n'itanu mu gasho abatanzaniya batandatu basanganywe amakosa muri icyo gitero abandi bane muri abo bari bafashwe barekuwe nyuma yo kwiregura polisi muri komine kibondo ikomeje gukora isakwa ry'abandi bantu batanu bagirizwa ko bari kumwe n'abo bamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka cumi n'itanu mu gasho ni mu ntumbero yo gushakisha umuti urama mu bibazo by'ubusuma ubwicanyi gufata ku nguvu abakenyezi no guhungabanya umutekano byama byabaye hafi buri mwaka hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo mu bitigiri dukura kuri sentare nkuru muri komine kibondo impunzi z'abarundi hafi mirongo umunani na batatu zifungiwe muri gereza ahitwa nyamisibye abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa ni benshi bagenda gufungwa kuba ngo umuntu wawe ari mu gasho umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye mu ruzi rwitwa muragarazi ngo bagaburirwa ingona sinzi rero yuko ivyo bintu mwe muba mubizi ntawe twahungiye ntawe twavuye ntawe twaroye abantu turibwa abantu turicwa tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe duso- usanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutagenda duteka ibigwanisho ugasanga tuciye dufatwa n'abajejwe umutekano wa tanzania ngo ni- ya twebwe twari abajambazi ugasanga abajambazi bo nyabo sibo bafatwa twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa mudufashije ivyo bintu mwaba mukoze cane gose benshi mu bafunzwe bazira gusohoka inkambi badakurikije amategeko ubusuma guhungabanya umutekano ubwicanyi n'imvururu hagati yabo n'abaturanyi zama zabaye hafi minsi yose kuva muri komine kibondo iri mu gihugu cya tanzania james jovini ko bwijwi ry'amerika
nk'uko mubyumvise amakuru yerekeye inkino mu rwanda mu mpera zindwi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ndetse n'iy'umukino w'intoki basketball azokomeza hazosozerwa kandi isiganwa ry'amakinga tour du rwanda jean claude munyandinda niba dufitiye ibindi kuri izi nkuru mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu rwanda irakomeza imikino igeze ku munsi wayo makumyabiri na rimwe uyu munsi ku wa gatanu ikipe ya etenseri efuse yanganyije na esi kigali ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade umuganda i rubavu ejo ku wa gatandatu hazaba imikino itatu gorira efuse izahura na rwamagana city kuri stade bugesera kiyovu siporo izakina na bugesera efuse kuri stade muhanga naho rutsiro efuse ikazahura na rayon siporo kuri stade umuganda i rubavu ku cyumweru hazaba imikino ine kuri stade umuganda i rubavu marine efuse izakina na espoir efuse musanze efuse ikazahura na apr efuse kuri stade ubworoherane i musanze mukura victory siporo izakira gasogi united kuri stade huye i butare naho polisi efuse ikazahura na sunrise kuri stade muhanga tunyarukiye mu mukino w'intoki ya basketball mu mpera z'iki cyumweru hateganyijwe imikino isoza icyiciro kibanza cya shampiyona fazale mu mikino yose igomba kuba harimo umukino wa karundura ugiye gutangira mu kanya saa tatu z'ijoro mu nzu y'imikino y'ishuri rya lise ya kigali mu rugunga uyu mukino urahuza ikipe ya reg basketball club na patriot basketball club ikipe iza gutsinda irahita yicira ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona basketball mu cyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo dusoreze mu mukino w'amagare ahasigaye gukinwa intera ebyiri kugira ngo isiganwa turu di rwanda rirangire izo ntera zisigaye ni nyamata kigali izakinwa ejo ku wa gatandatu hakaba n'intera ya kigali kigali iteganyijwe ku cyumweru abakinnyi b'abanyarwanda bakomeje kugayika kuko eric manizabayo na moyize mugisha bamaze kuvamo ku rutonde rusange mu bakinnyi mirongo itandatu na batanu basigaye mu isiganwa ku mwanya mirongo itandatu na gatanu ari nawo wa nyuma turahasanga umunyarwanda jean nepo bigirimana ukinira ikipe ya mestasi yo mu rwanda uyu nguyu arushwa n'uwa mbere amasaha abiri iminota makumyabiri n'itanu n'amasegonda mirongo itatu n'atatu yari claude munyandinda i kigali
turagushimiye jean claude turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteze amatwi muri aya makuru turashimiye na enjeniyeri yadufashe mu ngiga bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na nadia yadufashe kwegeranya ibiganiro turashimiye bagenzi banje badufashije gushyira aya makuru hamwe turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu no mu banyu